mwananya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe kuri uno wa mungu hano muri studio y'indwi muri kumwe na joe diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda kandi turabaramutsa tubaha ikaze turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri muri isanga y'uno munsi twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwandakazi clarisse karasira igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi guheze kwa cumi karasira yararumanije umwaka ukuririmba bitanguye nk'umwuga ni umwaka yakwije haheze iminsi mike asezereye uwamufasha muri uwo mwuga producer alamuku aho karasira yigejeje inyuma y'uno mwaka amaze mu mwuga w'uburirimvyi ubuhanzi nta nkeka ko turi bubigarukeko hagati aho karasira kuri uno wa gatanu yarasohoye indirimbo yiwe ya kabiri akoze atari kumwe na alamuku ni indirimbo yitwa sangwa rwanda ibiri muri iyo ndirimbo tudasize inyuma n'ibiri mu yo yise uzibukirwa kuki imaze ukwezi isohotse navyo nyene turaza kubigarukako clarisse ikaze kw'ijwi rya amerika tunagushimira ko wemeye ubutumire bwacu
murakoze cyane diane yego reka utwakirize agace gatonyi ka sangwa rwanda twumve uko kameze ukaturira imbere gato kugira ngo duhe ikaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bakunda akaji kawe yego sangwa sangwa rwanda we sangwa sangwa rwiza we sakamba n'amahoro byamberetse bwiza bw'imana we sangwa rwanda rwiza rw'amahoro
urakoze cyane rwose urakoze cyane ndumva ari indirimbo nziza muri makega clarisse muri sangwa rwanda uravugamwo ugukundisha u rwanda yindi twokwita ubundi butuma utangamwo n'ubwawe
murakoze ni indirimbo ya gakondo nyarwanda irimo ubutumwa buhamagarira isi gusanga u rwanda kurusura dufite gahunda yitwa sura u rwanda cyangwa visiti rwanda ni indirimbo iyunganira ariko ivuga ibyiza by'u rwanda hanyuma igahamagarira abanyamahanga n'abanyarwanda n'abandi bose kurusanga bakarusanga aribwo byiza nyine yego ni indirimbo rero isohotse mu gihe uheruka gukwiza umwaka uri warafashe kuririmba nk'umwuga ubu wavuga ngo karasirageze he inyuma y'uwo mwaka wobwira abakunzi bawe kugeze he aho watangure n'aho ugeze ubu umuntu waravuga ati ndiha amanota ndabona bigenda neza canke bimeze gute iby'umwuga wawe gakirahe
ndashima imana aho ngeze mvuga ko ntaho ndagera hahambaye ndacyafite urugendo muri uyu muziki kuko ndacyafite ibihangano byinshi byinshi nshaka kumvisha abantu bankurikira cyane ariko ndashima imana aho ngeze kuko ni umwaka naboneyemo umugisha ni umwaka naboneyemo amahirwe pe
navuga ko ugifite urugendo twavuga ko aho ugejeje intambwe iboneka urabiye ku ndirimbo zawe zitandukanye zagiye ziracishwa kuri youtube ukaraba nyine abantu baziraba akabanga kawe kabaye akahe kugira ngo mu kiringo cy'umwaka umwe ugire abagukunda batari bake bakunda uwo mudiho wawe usanze utanamenyerewe cyane mu rwaruka ariko rubyiruko
Na- navuga ko nta banga rindi uretse imana ni ni imana yabifashijemo ni imana yabikoze kuko niyo niyo ibitegura njyewe niko mbyizera ni imana hanyuma no- n'umutima wo gukora ibyo ukunze ukabishyiramo imbaraga ugakurikira inzira numva ko ari
Mm.
Mm.
inyuma ya sangwa rwanda wari wasohoye n'indirimbo ya uzibukirwa uh, kuki Uh, ntitwari bwaronke akanya kujugira amerika ko kuvugana nawe umaze gusora izo ndirimbo zibiri ho muri uzibukirwa kuki ubutumwa burimo bwikubiyemo n'ubwawe
muri uzibukirwa kuki mba mvuga ku murage buri muntu wese ah, aba agomba kuzasiga igihe azaba atakiriho do na- navugaga urugendo rw'umuntu umuntu agira ibintu byinshi akora akiriho ariko nyuma kubera ububi bw'abantu cyangwa ubwiza bwabo hari ibyo tubimubikiraho nashakaga kugira ngo twongere twibutse ko dukwiye gukora ibintu byiza kugira ngo tuzasige umurage mwiza Mm. hanyuma uh, tuvugana haraheze igihe hariho abaramajije ati urasora akaririmbo kamwe kamwe ubu unye hari umugambi wowe ufise wo kuvuga gusohora ico bita album usanga ifise izina rimwe mugabo ikajamwo indirimbo nyinshi ga Clarisse
cyane rwose uyu mwaka uje hari indirimbo nyinshi zigiye gusohoka kandi eh, hari album yewe hari n'ibitaramo byinshi mm, byo kuzimenyekanisha yaba mu rwanda yaba hanze Mhm.
Eh, ni album rwose uyu mwaka uje byose bazabibona twizera ko mu- ku mugabane wa amerika tuzoshikirwa muri ivyo biteramo Oh, no kubisabira yego Ego, nuko rero Clarisse hari benshi duse ku mbuga ngurukanabumenyi zacu aho twashize ko tuza kuvugisha bashaka ko muvugana reka bari buduhe ijambo cyane duherera kuri Theogene Theogene ikaze
koze Mm, uhereye ga Theogene
Ah, ndi i kigali mu karere ka kicukiro kicukiro haravugwa make
Ah, turaho ndabona imvura itanikubye mu kanya ndagira ngo ngira ngo ahari ishobora kuba iguye Mm, Eh, ndumva irimo guhinda nuko mugabo rero ndi mu nzu ntabwo ndaba hanze ariko ndimo kumva ko irimo guhinda ego nuko rero twaba tumiriye Clarisse Karasira ijambo ni rwawe nimba hari ikibazo cyangwa intererano ufise
Eh, ndatangira musuhuza clarisse murakomeye
muraho neza
yego turashima imana
Mm, Na- nkimara kumenya ko uraba uri muri studio za voice of america numvise nta nta gusuhuza nkakubwira ngo kuraje ibikorwa byawe abanyarwanda benshi turabishima
yo murakoze cyane pe.
dushima uburyo indirimbo zawe zitanga impuguro zigatanga impanuro cyane cyane ku rubyiruko
Mm, mu by'ukuri ngewe numvise indirimbo zawe numva ari indirimbo zuzuyemo ubutumwa bufasha abantu bubaka ibi- yo niyo mpamvu nanjye nkimara kumenya ko uri muri studio nifuje kugira ngo nkubwire ngo kuraje ibyo ukora imana ijye ubiha umugisha
yo
hanyuma akantu kamwe gusa nshaka kukubaza
yego
ngira ngo nkubaze nku- na- nturi mukuru cyane ngira ngo ntabwo urarenza imyaka mi- nta- nta nubwo uragera mu myaka mirongo itatu uracyari munsi yayo ntakurebye ntabwo iyo ufite nyizi ariko ndahamye ko itageze muri mirongo itatu
Mm, ariko iyo umuntu akurikira yaba mu ndirimbo yaba mu biganiro usanga muri interi mu ma interiviyu menshi ukore ukorana n'abanyamakuru usanga uvuga ibintu bikomeye akomeye kubyumva bigoye mbese langaje yawe ukoresha umuntu akumvise yagira ngo ni umuntu w'imyaka mirongo ine n'itanu mirongo itanu wagira ngo ni umubyeyi w'umwana, ntabwo akumvise uvuga uburyo uvuga akanapima yumva bitajyanye bidata- bitandukanye cyane njye Mm.
nibazaga iye, ubwo ubwo bu- ubwo buhanga ubukomora he? ni iyihe ni ubuhe bushobozi bifite bwo buvuga- butuma uvuga ibintu abantu batagukekera kuko iyo uvuga iyo ndirimbo yawe bita ntizagushuke nibadufasha bayinyuzeho gakeya twumve uzasanga hari amagambo ayigize ari amagambo atavugwa n'umuntu ku gakabo sinzi ngo ntabwo nakubazaga ugerageze utubwire mbese ubuhanga wifitemo ubukomoraye urakoze teogene akabazo kawe yakumvise reka tumuhe akanya yishyura imbere y'uko twakira abandi bari ku murongo wa telefone ubwira umunsi mwiza Yego, murakoze cyane urakoze cyane clarisse utu akabazo ka teogene
Tajone ndamushimiye cyane ku bw'iyo nkunga nte eh, hanyuma ikibazo You have cy'irembo seventy dollars twenty-two cents.
nasubiza ko eh, na- mbona ni ingabire nta- ntabwo mvuga njye ntabwo mpamya ko ari ubundi buhanga cyangwa ikintu mbona bisanzwe mbona n'abandi ba- babivuga ntabwo mbona ko ari ibintu bikomeye cyane wenda niba banabibona ni ingabire Mm.
aravuga amajambo ukoresha yavuze nk'akarimbo ntizagushuke muhinga bw'ibyuma nibadukundira turaza kugashiramwo ariko none ga clarisse ayo majambo wa mugani kumengana n'amajambo y'ikinyarwanda gi eh, gikom- gikomeye ni wowe uyiyandikira ni wowe uyiyumvira uracari muto n'ivyo ni amajambo tudasanga mu kinyarwanda c'abakiri bato cane ni wowe uyiyandikira canke hariho abaza kugufasha bakaza barakongeramwo ico kinyarwanda
ikabaze mvuga ko ikinyarwanda cyacu kidakomera ahubwo ni uko abanyarwanda benshi twishyizemo ngo ikinyarwanda kirakomeye Mhm.
Eh, iyo iyo tugikunze tukakivuga tukagiharanira tukagiririmbanira kiratuzira kandi rwose ni cyiza cyane rero ntabwo nda- nijya byiyandikira Mhm.
nta nubwo mpamya ko ari ibintu bikomeye ahubwo ni uko hari tutabiha umwanya turabishinga n'ibindi Mm.
dukunze ibyacu nyamara ubwo ndabwira abanyarwanda wenda tu- turukunze ubunyarwanda byaba twakimenya cyane yewe twagera no kubinyakirima ngewe niko nizera Mm. Eh, hanyuma kandi um, buriya hari abaririmbyi usanga batandukanye uno munsi ugasanga araririmbye mu kirundi mu kinyarwanda ariko rimwe na rimwe akanavanga akanashiramo n'izindi ndimi wowe uzoguma wiririmbira guki ikinyarwanda atabindi uvanze
O, nkunda ikinyarwanda cyane mm, ikinyarwanda nkirutisha ibintu byinshi mu- mu- mu ngeri z'umuco wacu ndagikunda cyane ariko eh, ntabwo navuga ngo ntabwo nshobora ku- kuririmba mu rundi rurimi kuko hari igihe bizashoboka ko nzaba ndi kuririmbira abanyamahanga gusa kumenya izi- ku- kuririmba cyangwa kuvuga izindi ndimi nabyo ni byiza turanabikora ariko igihe ndi kuririmbira ah, abanyarwanda abarundi abantu bumva ururimi rwacu kandi ndi kuvuga umuco wacu igihe ndi kuvuga umuco gusa kandi nkubwira abacu ni ngombwa ko iki kinyarwanda kiba imbere kugira ngo wenda nu- nu- abantu banacyumviremo Mm.
Mm.
Yego nibaze ko uh, Theogene yatomokewe akaririmbo ntizagushuke Theogene yari yagasavye tukizera ko kamuryohera ahaherereye ngaho mu Rwanda Eric ikaze nawe Eric uratwumva
nkunganira na Eric yari mu gisagara cya Bujumbura Mm, Bujumbura havugwa ameza naho eee avuga meza akavura gusa Mm, duga ku ijambo rero
hanyuma nanjye ndashaka gushikiriza i- ikibazo kwanza nda- natanga kumuteza kabisa ku ndirimbo tumaze igihe tubona ku rubuga rwa ku rubuga rwa none Mhm, nkabanza kumukeza namubwira kabisa kugira umuntu atera imbere mhm, ni ni kwa meyora kugira kuko indirimbo za- z'abahanzi bose zikwigurana n'abantu benshi kuko hariho usanga umuntu yumva ikinyarwanda yumva igiswahili yumva ikirundi me hariho abantu usanga bazi izindi ndimi kugira umuziki we utera imbere yoza aramyura akaza aracanga nk'igiswahili i- icyongereza kugira n'abantu bamukurikirana kugira bamumenye uwo ari wo
mm, nibyo byiza rwose kubwira umuntu atera ajya imbere kuko urabye igihe tugezemo wumva nk'ikinyarwanda cyangwa ikirundi wumva cyumviza nk'abantu bakeye ariko azarashyiramo nk'igi- nk'igicongereza mememane n'igiswahili vema biratuma n'abantu vema ba- batanga kubaza u- u- u- uwo muririmbyi ni uwahehe mm, ako kabazo yari yakishuye Eric ngi- sinzi ko arico uh, Clarisse uza gushima kongera ku vyo waruhejeje kutubwira ku vyerekeye ku zo kwiyumvira kuririmba mu zindi ndimi hanyuma
n'ikindi nawe unamubaze kuko aracyari umwana muto sinzi igituma yafata iyo decision ni uko ari kwinezereza cyangwa abigize umwuga cyangwa imyikusanyirize serima Decision- decision- kano kanya Ush- ibisigaye vema Eh.
banjye ndamukeza atere imbere ko twese turamukwitira kuvuga kwa none kabisa imana imwezagire cyane U- urakoze Eric ariko imbere ko ndagusezera ushaka kuvuga ngo ingingi yahe ariyo decision yafashe eh, decision yahe
afite byazi abaririmbyi benshi hariho a- a- ababikora nk- nk'umwuga n'abandi babigira kugira gusa ni kwinezereza gusa sinzi nyine urakoze ugira umunsi mwiza yego urakoze Mwagize neza Yego.
mwese.
Uh, clarisse uraza kutwihanganira ku bakunzi b'ijwi rya amerika baratwatse fm mu burundi mu kwindira ko leta idusubiza fm zacu ari ibibazo bigaruka twari twamaze kugaruka ko ariko muri make wishure Mm.
eric yego
oya nta kibazo rwose Mm.
eh, nta kibazo ariko hari ikintu eric avuze ndashaka kuvugaho Mhm.
Eh, yaravuze ngo ngo ngo tujye tuvanga vanga igiswahili vanga anglais français Mhm.
mu ndirimbo I- ibyo bintu birakorwa cyane kandi hari n'ababikora ntaveba Mm.
ariko njyewe mu mutwe wanjye mu ntekerezo zanjye habamo ko eh, mbanze mpaze nabi iwacu Mhm.
kubera ko u- usanga ahanini abantu benshi dushamadikiye iby'abandi gusa ibyacu nta muntu ubisigaranye twese nyine turi aho tu- turashaka kumvisha abandi ariko iwacu se hatabazi Mhm.
ni ni ikibazo nta- ntabwo ngiye numva ko nkwiye gu- gusanga abandi ntarasanga abanjye Mhm.
abanjye baze banyumve abarundi bacu abanyarwanda bacu Mhm.
twumve inganzo yacu hanyuma n'ibintu tubyagure ku rwego mpuzamahanga niyo mpamvu ikinyarwanda rero kiza imbere y'ibindi byose rega abo banyamahanga nabo bakwiga ikinyarwanda cyacu cyangwa ikirundi cyacu Mhm.
Mm.
hari hari n'ishuri numvise aha muri leta zunze ubumwe za amerika muri indiana vuba bazotangura kwigisha icyo kinyarwanda ni ukuvuga ko hariho n'aba- eh, n'abanyamahanga bariko bara- baragerageza kwita kwiga kuri izo ndimi zindi Eh, clarisse hari uwi- Cyane rwose.
Yego, hari uwitwa eh, nkundimfura janvier we yanditse acije kuri facebook yiwe ngo mutubarize indirimbo akisi iteruye ngira ngo siko yitwa iri mu n'amajambo wavuze ngo ni karemera ngo yashaka kubwira abandi
Uh, nashakaga ku- kwibwira nashakaga kwibwira nshaka kubwira abantu bose bariho ku isi bose done ubundi ni umugani Mhm.
ni umugani uvuga ngo a- aca iminsi iteye ni karemera bivuga ngo iminsi irahinduka ivuguta nta muvuba ejo n'ejo bundi ushobora kuba ufite iduka rigashya cyangwa ukaba uyu munsi uri umukene ejo ukaba umukire bisobanuye ko ibintu bihinduka mu buzima tugende twitwararika Mm.
Mm.
ngira ngo aratahuye Ah, richard wewe turi kuyu- kumwe ku yundi murongo wa telefone richard ikaze uherereye he
baherereye mu burundi mu gisagara cya rumonge Mhm, akabazo kawe
Eh, nta kabazo ni kamwe gusa kandi imbere ya byose ntabwo kumuteza cyane Mhm.
Eh, naramushimira cyane kubera ni indirimbo cyane nka- ndazikunda kuzikurikirana cyane cyane ku buhinga ngo bukanabumenya indirimbo ziwe Mm.
ni indirimbo ashyira imbere cyane cyane imico n'akaranga Mm.
Eh, rero birangora cyane indirimbo ziwe cyane Ura- hama nkamubaza Mhm.
ko mu- hoba hari nk'ibiteramo yoba ariko arategura muri kazoza mu karere kugira ngo natwe tuzoshobore kuza tura- turitabira ibiteramo byiwe tu- eh, eh, kabunywayi Mm.
Eh,
urakoze richard ngaho mu rumonge ugire umunsi mwiza
yego.
ego clarisse akabazo ka richard mu rumonge mu burundi ku biteramo byawe
yego Eh, nk'uko natangiye mbivuga eh, in- inganzo y'umutima irakomeje cyane ibitaramo birahari ariko ubu ngubu ntabwo nahita nkubwira ngo ahangaha ngo iyi tariki ngo ahangaha iyi tariki Mhm.
ariko bazabibona nk'uko n'ubundi bisanzwe bitangaza iyo hari ikintu kiri bube Mm. Yego. tose na christophe ku yundi murongo wa telefone christophe ikaze
murakoze cyane uherereye
ndi muri zambia zambia haravugwa make
muri zambia ni amakuru ni meza cyane turashima Mm, rusaka canke kure ya rusaka Ah, ah, rusaka rusaka duga ku ijambo twabatumiriye clarisse karasira uno munsi
bwa mbere natanguye kumushimira cyane ku ndirimbo ziwe ni indirimbo nziza cyane
niwe murakoze
ikibazo cyane ushaka kubaza nshaka kukubaza yuko kugira ngo umuziki wanyu ushike kure biraba ngombwa yuko muza mu bindi bihugu bibaye ngombwa mukagira amafikiringi n'abandi baririmbyi ku bwanyu mufise umugambi uje kugira kuko kugira ngo ushike kure uza usanga umuntu akorana na fikiringi n'undi mu kindi gihugu ugasanga indirimbo ziwe aho hantu zigiye kumenyekana icya kabiri ku byerekeye amakonseri ashobora kuba awuti ni yo kantri uyaterekanya hehe tuvuge nki mu burundi ururimi ni nka rumwe nta makonegisiyo ufise nki mu barundi baza gukora amakonseri cyangwa amafikiringi kugira ngo indirimbo zanyu zibanze zishika kure zihereye mu bihugu bituranyi nkabana yenda gushimira cyane abatera intege kuko ukuntu indirimbo zanyu kenshi harimo n'akaranga bigafasha kugira ngo ibihugu byacu bitera imbere ok murakoze urakoze akaranga akaranga bisobanuye umuco harya Eh, akaranga n'umuco Oh, Yego.
yego.
urakoze Najya christophe kwiga ikirundi birananiye Tuze- ndagikunda Eh, Eh, christophe urakoze cyane ngaho lusaka zambia
ok murakoze Eh, namwe urarindirira inyishu.
umutu mwagira ngo dushikirize ivyiyumviro vyacu urakoze cyane mm.
Eh, clari duga ku ijambo
ye uh, i- gukorana indirimbo n'abandi bahanzi biri muri gahunda nk'uko n'ubwashize tugirana ikiganiro hano kuri vowe narabivuze Mhm.
uh, yaba mu rwanda ndetse no hanze ariko uh, abo hanze ndi guteganya ndetse uyu mwaka ugiye kuza uh, na- n'ubundi na- n'abaririmba indirimbo ziri mu mujyi wa wa reka mbivuge wa panafricanisme Mhm.
uh, umuco ntabwo ubu ngubu nababwira ngo ni uyu n'uyu Mhm.
agaseke karapfundikiye hanyuma n'ibitaramo eh, ndakeka nari nabisubije Mhm.
sinzi ikindi ambajije niba ntabwo nibuka neza Ya- ya- yabajira kuri ibyo by'ibiteramo nagushimira kuri uyu muco wawe mbwa akavuga ati nk'ibihugu bitandukanye yashizemo uburundi Ah, ngira ngo iyo kenshi iki kibazo kigarutse ku bahanzi b'abanyarwanda baja mu burundi canke kibaba banagaruka ku ico cuka ca politike kiri hagati y'uburundi n'u rwanda uburundi buri mu bihugu bibaza kuzoja kuririmbiramwo
eh, igihe icyo ari cyo cyose kuko ibyo ndirimba ni urukundo ni- ni imibereho ni amahoro ni imana ni- ni ni- ni- ni ukubaho neza ni ubuzima bwiza Mhm.
igihe icyo ari cyo cyose byazakundira nta mupaka mfite mu gutangaza ubutumwa ubutumwa numva ko bu- bumva ku mutima Mm.
kandi uwo ari we wese aho aho ari ho hose uko byagenda kose mu gihe bishobotse nawutanga rero nta ki- nta kimbuza igihe nikigera buriya bizaba Mm. hanyuma gakirahi naho uravuze ko agaseke kagifundikiye kuri ivyo vyo kuvuga kuririmbana n'abandi ba uh, baririmbyi ariko amatsiko aba menshi agaseke ganafundikiye bazoba ari abaririmbyi basanzwe ari abanyarwanda bavuga ururimi canke urategekanya no ku- kwagura imbibi ugakorana n'abandi
oya nda- hari abanyarwanda yego barahari cyane eh, ndabiteganya ariko hari n'abanyamahanga eh, ha- wenda ntabwo nahita byose mbivugira ahangaha Mm.
mwari mumenyesheje ibanga ariko Oya.
hari abanyamahanga Ntibikaze.
ariko ni abanyafurika ni abanyafurika kandi ni ni abantu bazwi cyane ariko baririmba indirimbo zi- zibanda ku- ku buzima inganzo y'umutima umuco w'afurika Mhm.
yego Eh, Mm.
ubwo abakunzi bawe nibarindira igihe kigeza ku kaseke kazokugurugwa
uyu mwaka ugiye kuza rwose ego turase olivier ku yundi murongo wa telefone olivier Mm, ariko dukure muri haut-parleur kuko biratugaruka ko bikatubabaza amatwi abatwumva nabo ntibumvika ntibatwumve neza Mm, uherereye uherereye he Eh?
uherereye he merere umukobwa w'imana n'igihugu hobe
ahobe hobe hobe umukobwa wacu Mm.
ni wa muhungu wawe isimwo olivier kuva igicumbi mu rwanda
Mhm.
Eh, icyo nagomeza kukubwira we ukomeza inganzo yawe tukuri inyuma ese nkwibariza Mm.
ni hehe wumva weho mu buzima wumva ushaka kuzagera
aho nshaka kuzagera iyi mu nganzo yawe
inganzo nshaka ko izumvwa na benshi ibiva mu nganzo bizumvwa na benshi indirimbo iyo nkoze indirimbo wowe ikagera ku bantu benshi bakayumva ubwo butumwa ni- numva nagize aho ngaho niho nshaka aho niho mba nshaka nicyo mba nshaka nicyo natuma
Eh, turagukunda cyane hano igicumbi kandi urabizi warahabaye cyane
ni ukuri disi mwakoze musuhurize abana musuhurize abana bo mu mujyi igicumbi
ndemerereye muri cyumba
mwakoze
waravuze ngo ikindi
ikindi nakwibariza ntuhe muntu ufataho nk'icyitegererezo mu bahanzi baba ba mbere cyangwa se abubu
umuntu umuntu ntabwo navuga ngo ni uyu umwe w'icyitegererezo cyanjye ahubwo ibihangano bya benshi bituma ndabikunda ndabakunda benshi na ko ahubwo hose ariko ntabwo nta muntu ngira mvuga ngo wowe uri icyitegererezo cyanjye ndabakunda ariko ntawe nta muntu uri icyitegererezo cyanjye
urakoze urakoze olivier bayi yego yego clarisa
clari aho onye jenda ndahagaruka gatonya kuvuga ngo urabakunda benshi ariko nko kugira ngo tanga nk'amazina atanu aje yihuta mu mutwe
ikibazo rero ngira ni benshi benshi ikibazo ngira cyane noneho ni abantu baba bararirimbye kera abenshi bamwe ntibaba banakiriho kamariza filemo kayirebwa waracyariho ba nyiranyamibwa nkakunda inganzo ya ba masabo cyane nkakunda indirimbo sinzi ukuntu nisanze nkunda indirimbo za kera cyane nkakunda indirimbo za bitwa ba nkuru nziza nta nubwo mba mbazi ariko indirimbo zabo ndazikunda cyane byumva uhore mana mbese
ndumva rwose nk'uko wabivuze ari benshi ni nuko gukunda izo ndirimbo zabo za kera biba byaragutumye gufata uyo mudiho umudiho sinzi ko uza gutahura icari cyo ko mu kinyarwanda
ntekereza ko ahari byaturutse byaturutse ku kubivukiramo kuko ndi umwana wavukiye muri korari nkunda kuririmba ariko nkava muri korari nkajya mu itorero itorero ritoza abana imbyino indirimbo nyarwanda nkakura rero ndirimba indirimbo za kinyarwanda ariko n'igihe kinini wenda mu masomo yanjye mu mashuri abanza yisumbuye nakundaga kwiyumvira indirimbo mu rwanda twita karahanyuze indirimbo nyinshi z'inyarwanda ziba ari karahanyuze mbese nanjye nariyobewe karahanyuze indirimbo za kera izo nzi ni indirimbo menya cyane indirimbo zo mu rusengero indirimbo za karahanyuze indirimbo z'umuco yego nuko turase na jerome ku yundi murongo wa telefone jerome ikatse
ndabumva diyane mwiriwe neza
twaramutse haracari saa tatu na ariko turaza kwirirwa mwaramutse tube twiriwe oke muraba murakomeye turashima uherereye
ndi mu rwanda mu burasirazuba aho bita rwamagana rwamagana ndahabona nduga ku ijambo
umutumire rero ndamuranda muramutse igihe neza cyane murakoze cyane
yewe rero nka jerome karalise karasura indirimbo ziwe ndazikunda yewe ndakunda indirimbo yitwa ntizagufite n'iyindi kora neza wigendere gira neza
gira neza wigendere ni indirimbo zirimo amajyambo meza kandi yubaka umutima w'umuntu kandi yubaka n'abandi bantu ni indirimbo zirimo ubutumwa bwiza ni indirimbo ziririmbitse neza kandi zicurarangitse neza sinzi ko nagomba kumubaza ko yoba azi amanota acanye yoba yandika nk'uko nyine sinzi
urakoze jerome ugira umunsi mwiza
ikindi nacyo nashaka kumusaba nashaka kumusaba adoze nyine ni urundi wacu natwe nyine turamukunda adoze gushyiraho igiteramo nyine natwe bamwe bamwe rege indirimbo ziwe ntibazizi
none gaje wowe ntiwari utubwiye ngo uri rwamagana
rero ndizamagana ariko ndi mu burundi nanjye ndashaka bambe ndizamagana ndi mu burundi ndashaka natwe azoze mu gihugu iwacu urakoze cyane ubwira umunsi mwiza
kandi akomeze imana imuhezagire cyane umuziki ni mwiza akomereza imana imuhezagire cyane murakoze mbwira umunsi mwiza ego clarisse duga ku ijambo
yarambwiye ngo ngo indirimbo arazikunda ariko ngo amanota Ah, ah, baza yuko ngo indirimbo zawe ziba zanditse mu manota Um, ah hoya ntabwo njya nzandika mu manota nta nubwo rwose amanota y'umuziki navuga ngo ndi umuhanga muri ibyo bintu eh.
mbona numva zije nkazandika nkazicuranga nkazicurangisha nuko Eh, ah, ah, hanyuma hari ico wibaza muri kazoza ko kuzoshobora kubishira mu manota kugira ngo nubwo iba iri mu kinyarwanda irungikwe mu bushinwa umushinwa ashobore kuyumva kuyitahura kuyibona no kubwira iki canke ahandi
ndabitekereza ariko ntabwo navuga ko ari ari ibya vuba ahangaha Mhm.
ntabwo navuga ngo biri mu bintu bya vuba ahangaha nk'ibyo bindi mwavugaga byo kwagura imipaka n'abandi bahanzi Mm.
mu bindi bihugu Mm.
yego ngira ngo yatomokewe saba imana ikaze na wewe sabima
ndakoze cyane eh, uherereye
Eh, mu by'ukuri amazina yanjye ni kampiyamana leopold Mhm.
merereye mu rwanda mu karere ka bugesera umurenge ni wa musenya akagari ni akanyaginika Mm.
Eh, mu by'ukuri ndagira ngo ariko mbanze nsuhuze kararisa kararisa biri uraho neza uri mu karere nkunda cyane
okay Eh, ariko nubwo udakunda ntabwo uradusura
Eh, ubu bugesera niko niho hantu hambere ngera mu ntara inshuro nyinshi
Eh, nagira ngo rero ngushimire ibihangano byawe turabikunda cyane birimo inyigisho nziza
murakoze cyane Eh, mu by'ukuri usibye no kuba yenda harimo melodi nziza ariko mu by'ukuri harimo n'inyi- harimo n'inyigisho injyana ni nziza inyigisho ni nazo ni nziza
murakoze Ariko- cyane rwose Eh, ariko nagira ngo nkubaze
Mm.
eh, nk'abahanzi uri umuhanzi mu rwanda dukunda kandi umaze kubaka izina ufite n'abakunzi benshi
Mhm.
ariko ariko ndakubaza ko nta tutajya twumva bakoresheje ibitaramo runaka ngo tuvuge tuti kararisa karasira yakoresheje igitaramo aha n'aha kugira ngo natwe nyine tuhagere tunabone pafomensi bwawe giterwa n'iki Mhm.
Eh, akandi Ah, kabazo urakoze.
wenda nakuba- akandi kabazo nakubaza Mhm.
Eh, duherutse kumva yuko wari uri muri rebo ya ntuza ya nanyibagiwe mak abdu oya ni- oya ni Ya uriya Abidu.
u- uriya uri- u- umanaginga gitifisiti alamuku
oke aremuku Mm.
Eh, wari uyirimo ariko yumvise amakuru y'uko waba warayivuyemo Mm.
Nda- eh, ndagira ngo mu by'ukuri yenda dusobanurire ese byagenze ute ese kuba waravuyemo nta nta nta nta byose byagenze neza ntabwo wabangamiwe cyangwa se niwe wabishatse Mhm.
bimeze bityo yego urakoze
murakoze mugire icyumweru cyiza ijwi ry'amerika turabakunda cyane urakoze kandi eh, ugumize ku murongo wumviriza ubandanye ukunda ijwi rya amerika sabima
Eh, ok murakoze yego clarisse Mhm.
mereye ku kibazo cya kabiri yego na nari maranye amezi atandatu na na ale mukuru ari we umfasha mu bujyanama bwanjye ariko arindwi twarabisubitse mu mu kwezi kwa cyenda gutyo kwa cyenda mm, ngira ngo twari batangarije ariko nta kibazo cyabayemo eh, nuko umuntu akura agira urugendo agira agira aho agira u- etape z'ubuzima reka mbivuze gutyo agira inta- intera z'ubuzima agenda abamo hari igihe imibereho y'ubu ngubu itakwemereye gukomeza inshingano runaka cyangwa ukakira izindi nshingano z'ubuzima zitakwemerera gukomeza izo zindi aho kugira ngo rero uzibangamire twaraganiriye ni umubyeyi wumva hanyuma rero tubona ibyiza ni uko nakora ndi hanze y'amasezerano kugira ngo atazajya nkenera agasanga sinari cyangwa nanjye nkamukenera ngasanga ntibikunda Uh, nta kibazo kirimo hanyuma um, ikindi yarambajije ni icy'ibitaramo uh, maze umwaka mu muziki ngira ngo babonye ibitaramo byinshi byinshi byinshi naririmbyemo ni uko wenda atari njye wari wabiteguye ariko ibitaramo niteguriye bije muri uyu mwaka ugiye kuza kuko uh, um- njyewe ubuhanzi bwanjye ntabwo mbushingira ku nta- ntabwo mba numva abantu baze dutarame tu- turirimbe indirimbo z'abandi nabanje gu- mbanza kubaha indirimbo mfitemo kugira ngo baze bumve icyo mfite ibihangano byanjye babyumve hanyuma noneho du- niba ari igitaramo cyanjye dutarame bumva bya bihangano byanjye yego n- n'iz'abandi n'abandi bahanzi bazi dutaramane ariko ikintu cya mbere nifuza ni uko bumva inganzo yanjye ntabwo icy'ibanze ari ukugira ngo dutarame twishime tutarumva ikiva mu nganzo ngo kidushimishe ego clarisse tugaruke gato kuri ah, ku bya aramuku byavuze ko ibintu Mhm.
byinshi cyane haba ku mbuga ngurukanabumenyi canke hehe ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe warasezereye bya producer uzokwama wibereyeho nka clarisse karasira yiba ko akimenya haba mu kwandika haba mu kuririmba haba mu gusohora
n'ubundi mbere narabyikoranaga za gira neza za rwanda shima za ntizagushuke ninjye wazyikoranaga Uh, rero nta nta ki- nta kizambuza gukomeza ndetse na na nyuma yo gutandukana ngira ngo barabibonye ko i- inganzo irakomeje ndetse ahubwo uh, nibwo nzaba mbohotse cyane kubikora Uh, birakomeje kandi nta kibazo kigize kiba ni uko nabonye aba- abantu batekereza ko iyo umuntu yari afite management runaka hari bagatandukana bo bahita biyumvisha ko ari ibintu bibi kandi ntabwo ari iki- ntabwo ntabwo ibintu biba ari bibi ni kimwe n'uko umuntu ashobora kuba akora ahantu runaka wenda bikaba ngombwa ko yimuka ntabe yabona uburyo agera kuri ako kazi noneho agashaka akazi k'aho ngaho kazamufasha nyine gaciriritse ka- gatuma abona uko akageraho vuba reka mbivuge muri urwo rugero nta kibazo cyabaye nta kibazo cabaye hama muri kazoza um, ndakunze kuvuga kazoza kazoza kuko umuntu araba hari no munsi ejo akiyumvira bizogenda gutya bihinduke Mm.
umuntu akagira vyinshi baza alliance bese gakomeza none wewe muri kazoza nta producer uzongera kugira
oya producer aba producer ndabafite n'ubu ngubu Uh, kereka niba uri kuvuga wenda manage management mhore mm.
eh um, management nda nza- nzayigira bitari ubu ngubu Mm.
bitari ubu mu myaka izaza Mm. yego nuko tose na samuel ku yundi murongo wa telefone samuel kaze
ndaho eh, uherereye
ndaha mu kirundo komine n'intega santire n'irurembo mm, akabazo kawe
Eh, akabazo afise ndabanje kumushimira ku mpano ku iyo mpano a- i- afise
murakoze kandi kongera nkanamubaza ati none ko mbona muri afurika mbona ab- abakenyezi bameze nk'abari hasi cyane arafise kuba azobavugira nkajya akoresheje nk'ibiteramo arafise kuzoza arabakangu arabakangurira bose bakanguke babone ko twese tungana nyine, na- nabo bigaragaze niyo kibazo nari mfise Mm. urakoze um, samuel ngaho mu kirundo mu burundi yego yego clarisse ya samuel wagira ngo ni umuhanuzi kuko ambajije icyo kibazo ngira ngo ahari ari mu mipangu yanjye hari hari ibyo ngibyo rwose avuze ndabiteganya cyane ntabwo ntabwo ari ngewe ku giti cyanjye njyenyine ni ikintu mbona nabonye kandi eh, kuva na kera nkiri umwana ndeba ukuntu umwana w'umukobwa mu rwanda uharanira kuzaba umuhanzi gukora inganzo y'umutima yubaka abantu ni inzira iba igoye cyane ku buryo eh, kera nabitekereje nkavuga ni imana nimfasha nkagera aho mbona mvuga abantu bakanyumva wenda bagatangira kunyumva nzaharanira buryo ki abandi bana b'abakobwa b'abahanzi nabo ba- ba- bagera aho bageze ni ibintu rero biri mu mishinga ntabwo nabyo umuntu yabivuga gutya ariko eh, uko imana izashoboza buriya bizaba Mm. ngira ngo ahari mu kirundo yatomokewe twibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko turi mu kiganiro muri isanga uno munsi twabatumiriye umuhanzi clarisse karasira mu gihugu cy'u rwanda turagaruka ku bitandukanye by'iwe nyuma y'uwo mwaka amaze aririmba uturirimbo dutandukanye amaze gusohora n'ibindi n'ibindi clarisse batubwiye ko nyuma y'uwo mwaka aho ushitse ushima hari ibyo biba byaragukomereye kuko urugendo ntirwigera ruba ruto rwawe rw'amezi atandatu atanu hari ibishimisha hari ibivuna hari ibyo biba byaragukomereye nk'umuririmbyi
Eh, Diane ntabwo nta rugendo rutagira amahwa nta rugendo rutagira ibi- ibisitaza kiri kuri iyi si buri kintu cyose umuntu akora agi- agikuramo ibi- ibimugora ariko n'ubundi ni nibwo buryo bwiza bwo kwiga rero nanjye nabonye eh, i- ibyangoye ariko ndabyiga ndabyakira eh, muri uyu mwaka Eh, yego hari ibyo wumva bitari banga abakunzi bawe bakwiye kumenya
Eh, ikintu cya mbere navuga ntabwo nari imenyereye kuba mu isi reka mbivuge abantu benshi bakuze yarangoye kubaho ubwo buzima buragora buragora kuko uhahuramo n'ibintu byinshi buri muntu wese agutekereza uko ashaka akakuvuga uko ashaka dore uba winjiye mu isi abantu bagukwizaho ibinyoma buri wese icyo atekereje akibwira isi yose kandi byinshi isi biba ari byo buri wese uko akubonye agutwara uko atekereje ibyo bintu byarangoye ibintu by'amakuru ibihuha ibinyoma abantu batekereza ibintu mu buryo bwabo bakagutekereza gutyo kandi noneho bakabwira isi ko ari byo noneho iyo si nayo y'ubu ishaka ibintu biri aho by'ibinyoma bya byacitse ntabwo imenya gushungura ngo ivuge ngo ariko uriya arabeshya ukuri ni uko abantu buri wese agukoresha mu nyungu ze ushaka kuvugwa ushaka bahimba ibintu byinshi cyane icyo kintu nicyo nabonyemo cyantunguye ariko naje kukimenyera mbona
ubu ni ukuvuga ngo ubwo buzima urabubayemo niko bikiri baracakukorera ibyo nyine byo kuguhimbira n'iki ariko watahuye ko aribwo buzima wemeye
ntabwo nabyemeye ntabwo narabyemeye ariko nabonye ko ari byo bibaho kuko buri muntu wese aba ashaka kugira icyo agukuraho kandi abenshi mu buryo butari bwiza akagukoresha mu nyungu ze mu buryo utazi ndavuga mu buryo bw'amakuru
gasinze wigeze kumbwira umuhanzi wigeze kumbwira tugasanga ikibabaje ni uko udashobora kwisigura ku isi yose mugabo ugahitamo kwiba icyo kintu rero buriya kirababaza noneho iyo ugiye kubivuga noneho bahita biba bibi ariko ubundi nta n'ubwo wabona n'umwanya wo guta muri ibyo kuko ahanini hari hari umuntu ukingira inama yarambwiye ati buriya iyo umuntu atangiye gutera imbere nibwo abona abantu bamufata mu buryo butari bwo hari n'abagukundaga ariko wenda babiterwa n'umutima mubi n'ishyari agahimba ikintu rwose akerekana ko ari cyo nuko we rero nta mwanya uba ufite wo guta muri ibyo ahubwo gukomeza intego yawe kuko ubitayemo uba ubashiriye aho baba bashaka nk'uko babivuga cyane rwose nuko turanagukomeza cyane duse kandi duse na zeno ku yundi murongo wa telefone sinzi ko izina ndabivuze nabi nkaba ndabivuze nabi muhinga bw'ibyuma bambabarire zeno ni wowe canke akazina ndakavuze nabi
nuko nyine nuko nyine nta kibazo urantunga nari numvise muhinga bw'ibyuma aribyo bambwiye ntatahuye duga ku ijambo uherereye he gazeno
aje ni mu ruyigi butaganzwa ruyigi butaganzwa haravugwa make
havugwa amahoro kweri ugatumba bimeze neza kweri byose ni amahoro akabazo kawe kwa clarisse karasira twabatumiriye uno munsi
ni umushantere cyangwa sinatahuye byo sinari kuri radiyo uratwihanganira dusigaranye umwanya mutoya ntitwoja mu byo gusigura kuko wari waduhaye akanimero kawe aho twabyanditse ubwire umunsi mwiza zeno ducunguze umwanya celestin murakoze murakoze yego dusabe ababikora twumviriza n'abari kwarura
nsanzwe n'umuntu nkurikirana ibiganiro bya bewa afurike niyo mpamvu nahise mbona posite nsigaho nimero usigaho nimero mugabo wari wasomye ibyanditse ko
nari nasomye nyine ego mwakoze ubwira umunsi mwiza turase na celestin ku yundi murongo wa telefone celestin ikaze
ikaze muraho neza turi aho uherereye he wewe
ndi i kigali mu rwanda akabazo kawe cyangwa intererano
nagira dusuhuze kabisa mushimira ku iterambere wagiye ageraho ubona ko byihuse kabisa nkaba nifuza kumutera ingabo mu bitugu mu buryo bwo kumushimira ikindi ndashaka kumubaza umuririmbyi ukaba n'umucuranzi cyangwa uri umuririmbyi gusa
oya ndi umuhanzi nkaba n'umuririmbyi ntabwo ndi umucuranzi ntabwo ucuranga wowe uraririmba gusa abahanzi ukanaririmba ikindi ngashaka kubaza ese ko injyana zawe indirimbo uririmba ni ni ibintu bisa nk'amaganya kuki urindi ibintu bimeze nk'amaganya biterwa ni
ibimeze nk'amaganya ni nk'ibihe mpa nk'urugero
ntizagushike ibintu nk'ibyo
ntizagushike biriya ni amaganya
mba numva nyine ari muri rusange Eh, Basobanura.
hari hari yego Eh, hari inshuti yanjye duherutse kuganira mubwira ko Yego.
nkunda indirimbo za kera arambwira ngo indirimbo za kera ni amaganya hanyuma indi nshuti Mm.
twari turi kumwe irambwira ngo ariko nizo nziza zubakaga nizo nziza abantu benshi bagikunda ntabwo ntabwo rero Yego.
ntizagushuke ntabwo ari amaganya eh, ni ubuzima Eh.
ni ukwigisha ahubwo ni uguhitamo
murakoze cyane urakoze celestin ugira umunsi mwiza yego namwe yego Uh, muyiza ikaze muyiza uratwumva
ndabumva neza muherereye
ubu mperereye mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba mu rwanda Mhm.
yego duga ku ijambo
none na nagira ngo muri kumwe n'umutumirwa kararisa karasira arakumva
Eh, nagira ngo kararisa karasira mubaze
yego
w'umuhanzikazi w'umunyarwandakazi Mm.
nagira ngo mubaze nk'ikintu batekereza ku bakobwa b'abanyarwanda
Mm.
niba bitamugoye cyane cyane abangavu bakiri bato bakunze ba- ubu bari guhura n'ikibazo cyo gutwara inda zitateguwe cyane bazitewe n'abagabo bakuze
Mm.
nagira ngo eh, agire nk'ikintu yabwira abantu bateze amatwi ijwi rya amerika ikijyanye Mm.
eh,
Mm, murakoze ngira ngo wowe uri umunyarwanda urabizi ni urugamba rwacu twese ni urugamba rw'abaturage rw'abangavu rw'abakobwa bakuze rw'ababyeyi rw'abasaza urumva icyo navuga abanyarwanda wenda banadukurikiye ni- ni- ni- ni umusa- ni twebwe twese turasabwa umusanzu kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko birahari cyane ubushakashatsi burabyerekana buri muntu wese rero yaba umuhanzi ngewe yaba nawe yaba n'undi wese biramureba kugira ngo turusheho kubirwanya mu nzira nyinshi wenda nta- ntabwo tugiye muri iyo kampeyini ubu ngubu ariko ni ibintu bitureba twese
eh, Mm.
none
Mhm.
hari ibibazo bi- biri ku- bikunze kuvukamo nk'ubu ngubu nk'abo baba baratewe inda bakiri bato hakaba Mm.
hari abagabo abagabo ba- babyaye abo bana ariko kuri ubu bakaba batari batabemera neza cyane nko kubandikisha mu bijyanye i- mu irangamimerere Mm.
none mwavuga iki ku itegeko ubu ngubu niba hari itegeko ribirebaho niba hari itegeko rishobora kurenganura abo bana mwatufasha niba bishoboka Mm. ariko mperuka mperuka hara- barashyizeho niba ari ibwiriza niba ari itegeko ko uh, u- u- umwana wabyawe muri ubwo buryo isi adahari aba afite uburenganzira rwose busesuye bwo kwandikwa ndi kumva ibi wenda atari byo twavugira ahangaha n'aho ngaho mu Ahava murenge dutwa- babigusobanurira n'aho mu kagari cyangwa mu karere ariko umwana afite uburenganzira bwose rwose
Mhm. muyize uhava usanga uriko uradutwara mu byo tutarimo ushaka ko bivuga ica byibaza ko nk'umuhanzi canke nk'iki
ndagira ngo agire nk'ikintu wenda eh, agire nk'ikintu yabivugaho naho mu kijyanye n'ubuhanzi Mm.
nagira ngo atubwire i- i- kuri iriya ndirimbo ye yaririmbamo ngo ntizagushuke niba eh, ntizagushuke ndetse n'iminsi ntizagushuke iriya ndirimbo ndayikunda cyane ariko irimo impanuro ariko kuzumva neza birangora yayihimbye ubundi agendeye kuki yashaka gutanga ubuhe butumwa
nashakaga ku- kugira ngo twiyibutse ko eh, ibihe bihinduka tugomba ku- ku- kudashukwa n'iminsi cyangwa n'ibihe turimo yaba ibibi yaba ibyiza
Mhm. urakoze muyize
yego yego rucururize karasira kandi turamukunda cyane hano i kigali mwiganiriye urakoze eh, hama tubabarire ku bibazo by'amategeko tutagiyemo urumva ntitwo ntitwo biteba ko Oya.
cane ego ego Ngaho murakoze ukomere ubwira umunsi Eh.
mwiza ego turafise na adeper ku yundi murongo wa telefone ya adeper
nyakarame Mm, uherereye
yarebeye mu karere ka kayonza umurenge wa kabarondo Mm, haravugwa ameza ngaho
Eh, ni heza cyane Mhm. akabazo kawe twabatumiye clarisse karasira
Eh, na karasira n'umuntu uhanga indirimbo nziza zitwubaka Mhm.
Eh, zubaka n'abanyarwandakazi bose icyo nagira ngo mubaze n'abana b'abakobwa yaba ba- yaba bafite uwuhe mugambi kugira ngo nabo bazamuke nkabo
ukuvuga abari abari muri uwo mwuga abari muri uwo mwuga canke iki
Eh, nk'abana b'abakobwa nabo kugira ngo bazamuke bari muri uwo mwuga cyangwa se nk'intererano ya kohereza mu bana b'abakobwa Mm, murakoze intwererano yanjye ya mbere ni n'ibyo ndirimba ni izo ndirimbo niyo nganzo y'umutima ikindi ibindi bikorwa nabivuze ko biri imbere
Eh, aka- akandi ikindi kibazo nagira ngo mubaze nko mu ndi- mm, mu ndirimbo zawe ko zikunda kuzamo ibintu ubona bimeze neza ukuntu ukabasanga hari n'indirimbo nk'iza kera ibyo ngibyo waba ubireba ku mashusho cyangwa ni ibintu uba ufite mu mutwe
ni ibintu byiza bya kera
Mm. nk'iriya ngo ntibazagushuke wabonye ukuntu nk'ukuntu umeze ubona ari nk'iya kera byamaye nka njye mbona ko ari iya kera
Eh?
ntabwo ari iya kera ni iy'ejo bundi muri bibiri na cumi n'umunani wowe ico- Mm. Irangiye.
ico- ico ubonamo ca kera muri Bibiri na cumi ntizagushuke n'icahega mm, adp
urabona nka- harimo nk'ahantu ubona agaragara wagira ngo arimo aratuburira ariko hari ukuntu uba uyibona nyine itameze nk'iz'ubu ngubu igenda neza nk'iza kera nyine za- za karahanyuze Mm.
Mm.
Mm, Clarisse.
Wagira ngo byakeye mu rurimi rw- nanone rw'icyongereza nk'iriya ndirimbo yashyize nko mu rurimi rw'icyongereza yaba nziza cyane
Mm. murakoze ku bw'icyo gitekerezo
Eh, murakoze ubwira umunsi mwiza
namwe kandi ego um, turase na gerard ku yundi murongo wa telefone gerard hikazi
murakoze cyane mm, uherereye
mperereye i kigali mu rwanda Mhm, ijambo ni rwawe
Eh, ndayombanze suze karise karasira
yego Na- muraho na- neza
muraho karise karasira mfite ikibazo nifuza kukubaza kuva cya none ngize amahirwe ijwi rya amerika riraduhuje Mm.
karise wahoze ukora umwuga w'itangazamakuru kuri radiyo imwe hano mu rwanda noneho Mm.
nyuma uza gufata icyemezo cyo kujya mu buhanzi nu- u- u- uburirimbyi ne n'ubuhanzi ariko se u- urabona kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya kwikorera ubuguti mvuye mu itangazamakuru urabizi iki- ni ikibazo cy'isi hose akazi mu rwanda no ku isi hose karabuze mbega uvuga uti ngewe ngiye kwikorera ibingibi mbivuyemo igitekerezo ni nk'iki cyaje kukwemfuba kugira ngo wumve ko byanga bikunda ibyo ugiye gukora ubifitemo opportunities zingana gutya uvuge ngo byanga bikunda nyine u- ube wara- wa- wa- waramaze kwamamara bimeze gutya mbega ni nk'iki cya- cyakwemfuruye murakoze cyane urakoze ni um- ni umutima w'inganzo niwe wantwaye eh, hanyuma noneho mbona ko ari ngombwa ko nitaba inganzo kuko nagombaga kuba narabitangiye kera ariko eh, buri gihe cyari kiriya
Wata-
Ah, yego Wa- wa- watanayimbwiye kubaza ko watahuye hari akandi kabazo
Eh, eh, ikindi ikindi kibazo na nari mfite ubu ngubu nyine usibye Karalise Kasanyo usibye kuba uri umuhanzi nyine nyuma nyine yo kuva mu itangazamakuru se ni ibyo ngibyo wakomeje gukora gusa ese u- ubona nyuma- nyu- nyuma wa- bishoboka ko wazasubira nko mu itangazamakuru cyangwa uzakomeza nyine urwo rugendo nyine wakomeje gutangira
Eh, ubuhanzi ni umurimo mugari cyane usaba kuba uhari usaba i- inganzo ikenera umuntu umuntu wese ntabwo usaba ngo ugende u- u- uri igice kwitanga utizigama ni umurimo rero ukomeye Ah, hari igihe njya numva mubaza abahanzi ngo nyuma y'ubuhanzi ukora iki nkumva birambabaje ubuhanzi ni ikintu gikomeye ni umurimo ukomeye wabitisha imirimo myinshi cyane kuri iyi si rero eh, niwo murimo ubu ngubu na- nihaye kubamo ntizigama Mm. urakoze gerard
Eh, mwakoze Ubwira namwe umusi- viyo we eh, ubwira umusi mwiza yego namwe Mhm. clarisse hari akantu uvuga uvuze uti hari ababaza ngo eh, hambavu y'ubwo buhanzi urakora iki ngira ngo birajamo eh, sinzi ko nobyita kahise sinzi ko nobyita ko ari nakubu ariko bikimeze aho hari amategeko amwe amwe ataza yorohereza abandiririmbyi aho ndavuga nka za droit d'auteur ugasanga umuntu araririmbye Mm.
indirimbo yiwe bayirimbishije gutyo nyine nta mafaranga bagize ugasanga ndetse ibi ibyo yakoze byinshi biri ko bifasha abandi gusumba uko bimufasha twokwemeza ko Mm.
ubu haba mu rwanda wifatiye ko nawe we akazi k'uburirimbyi gashobora kubeshaho umuntu
Oh, Diane, iv- ibyo wari uvuze n'ibyo eh, hano mu rwanda ni urugendo rucyubakwa ndetse rwose navuga ko bikiri no mu nzira cyane wenda mbishingiye nko ku nzego za leta nka rdb m- mbona ari bwo wenda bagitangira kubishyiraho imbaraga cyane nki- ku- ku- gushyira mu bikorwa eh, amategeko arengera abahanzi biki ntabwo ntabwo turatera imbere cyane wenda abahanzi bo mu rwanda ngo turinjiza amafaranga menshi ahambaye nko mu bindi bihugu wenda twumva ariko inzira tugitangira tubona ko eh, bi- bi- bizashoboka kandi n'ubu ngubu birashoboka bitubeshejeho benshi abahanzi benshi babayeho kandi neza kubera ubuhanzi Eh, rero tubona ko hari urugendo niru- bakomeza kudushyigikira rwose bizageraho bikaba byiza cyane yego mu kirundi baravuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo ngira ngo abo byiga barabyumva tose eric Cyane, ni- yego yego.
tose eric ni nawe wanyuma kuri telefone eric ikaze
Eh, murakoze cyane Mm, aho uherereye hama akabazo kawe ugasongora
ose nitwa eric ndi mu karere ka gicumbi Mhm.
Ah, reka nshimire mansuzo n'umutima iguraho neza kararisa muraho neza
yego yego oke nishimiye kukuvugisha ko naguherukaga kera cyane mu myaka ibiri ishize
oh yego
Eh, noneho nge akabazo nshaka kubaza na- nubwo umeze nk'aho hagaciyemo ni kariya akabazo ke- kerekeye ku byo uraranga indirimbo zawe uririmba ni gakondo akenshi ni gakondo muri rusange noneho hari kino kintu ma- umuhanzi mani marite yakunze kugarukaho cyaho bose usanga bari abanyeshuri bo bo ku nyundo cyangwa muri bo voice bagiye nk'ahantu bakoresheje nk'indirimbo zawe wowe hari ikibazo byaba bigutwaye
Eh, biterwa n'uburyo byakozwemo Eh, biterwa na- n'amanase ah, ah, hari aba- erega abantu hari igihe umuntu avuga ikintu bakagisamira hejuru bagashaka icyumva mu buryo bubi gusa n'amanase ntabwo yavuze ko ari bibi gusa njyewe naraniboneye abisobanura eh, ku- bari bamutumiye kuri televiziyo y'igihugu ahubwo biterwa n'uburyo byakozwemo ese bari kwiga ese wenda bamubajije se nta kintu rwose bitwaye kuba indirimbo y'umuntu yakogera ni n'amahirwe ko iba yatoranyijwe ariko nanone kubaha igihangano cy'umuntu ukamubwira uti iyi ndirimbo mu gihe ariho mu gihe wabasha kumubona nabyo ni byiza
urakoze cyane Eric. urakoze murakoze ku ijwi rya mbere ry'umwanya mwarimu w'amazi Ego urakoze cyane Clarisse Karasira twari twifuza ko twabandanya ariko umwanya n'umwanya akajambo Mm.
kawe ka nyuma wabwira abumviriza ijwi rya Amerika abakunzi bawe ni akaiga Clarisse
Eh, ndababashimiriye ko mwantumiye ndabashimira imana ibaha umugisha kandi nabo Turabakiriye.
ndabashimira ko batwumvise Eh, icyo nababwira ba- ba- bakunda imana n'abantu bayo ariko bakunda u rwanda cyane u Mm.
rwanda rwacu ni rwiza kandi bumva indirimbo nshyashya naruhinduye yitwa sangwa rwanda Ego murakoze urakoze urakoze Mm.
Clarisse Karasira tugushimire cyane ejo ijwi rya Amerika nitwongera kukwitira uzotwitabe clarisse yamaze kugenda nuko rero mwakoze inshuti bakunze kumviza kino kiganiro cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com reka ndabasigire kano karirimbo gira neza ka clarisse karasira yakoze facile gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur patrick bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mwumva na lidiane ninahazwe turongera igice saa cumi na zibiri mu makuru ngiye kubatororokaniriza uzagire neza wigende